Washington.
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi iki ni ikiganiro gisoza umwaka gitangira umwaka mushya ikiganiro uyu munsi twahariye ku byaranze umwaka urangiye mu burundi ni ikiganiro mwateguriwe na mugenzi wacu eloge wirikaneza eroje mikoroni yawe urakoze etienne karekezi abatumva mwese namwe ndabaramukije duhere kuri politiki uyu mwaka burundi bwaronse umushikiranganji wa mbere mushasha inyuma y'ikomborwa ryo wahahora arenga iyome bunyoni yari amaze imyaka ibiri muri ayo mabanga uyu mwaka burundi buri mu bihugu amaso y'amakungu yose yatumberejwe ko bitumwe n'impinduka nyinshi zagiye ziboneka zirimwo gukurwa kw'ibihano n'umuryango w'umwe bwa buraya ukunagura imigenderanire n'ibihugu vyinshi harimo u rwanda imyaka hafi indwi yagire yiminuze imipaka hagati yaco n'uburundi yugaye gukura ibihano ku bategetsi bakuru bakuru barimwo umushikiranganji wa mbere gervin ndirakobuca itorwa ry'abarundi mu nzego zikomeye z'akarere nk'ubw'umukuru w'inama nshingamateka ya siasa n'ibindi mu ntango z'uyu mwaka twaraye turangije perezida evariste ndayishimiye yaronse imwe mu ntsinzi zikomeye mu myaka ibiri amaze ku butegetsi ifutwa ry'ibihano igihugu ciwe cari cafatiwe n'umwe bwa buraya imyaka indwi imbere yaho wawundi ati abakiramukiwe nibo bakiramutswa umukuru w'igihugu ubwiwe niwe yigiriye i buruseli mu bubirigi ku cicaro c'uwo muryango ahabereye inama y'ibihugu vya afurika ibihuza n'umwe bwa buraya kwerekana ko ibintu vyahindutse ni nyuma y'imyaka irenga indwi ata mutegetsi w'umurundi ahonyoje ikirenge atahutse bwana ndayishimiye yerekanye umunezero anavuga icyamushegeshe aha hari ku kibuga c'indege ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hariho ikitatujyoheye kubona hakiri abarundi bacipfuriza nabi uburundi twarabonye abarundi bakeyi bari kurushi naratangaye cyane mbonye uwatumira ari umunywanyi w'umugambwe senere nkiyumvira nti none umuntu yoririre yagiye kugira imyiyerekano ngaha mu burundi umugambwe we wari huri yemwe navuze nti hariho abantu b'imburabugirire rero aho o sinabishimye n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano uburundi turababajwe n'uko uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nk'uko wisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye abanohanura nk'umugambwe senere kwifatanya n'ujya mu guware detabara wifatanya n'iterabwoba mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya kongo ukajya hamwe n'umugambwe wemewe n'amategeko muri iki gihugu cyacu bakajya kwiyamamaza ngira ngo umugambwe senere uzoheza utubwire ingene wabyifashe nko kuri abanywanyi babo batumva igihugu tubahamagarira yuko umugambwe wo ufise icyo ushikiriza tugira amanama mu ntara zose mu makomine yose nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga tunone rero umugambo uba ufise akangonongono nuja habona mbere ubuze ijambo tuwina ijambo ntujejwe kugira imyerekano kubera tuzoba twawina ijambo ejo ugende mwibarabara ushikirize ivyo vyiyumviro vyabo muga je nizeye yuko nta mugambo uba ukivuga ngo urabuze aho uvugira n'abakuru b'imigambo nabakebura barere abanywanyi babo babaha akarangamutima ibihano vyakuwe ku burundi inyuma y'imibonano myinshi userukira ubumwe bwa buraya mu burundi claude bocu yagiraniye n'abarongoye igihugu harimwo umukuru w'igihugu hamwe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd uwo mugabo aturuka mu gihugu c'ubufaransa yavuze ko habaye impinduka ziboneka mu burundi kuva perezida neva aroye mu mabanga yanamwemereye guterera ibikorwa by'iterambere dans les domaines prioritaires euh, du président, nous avons parlé euh, des questions de santé.
mu bisata vyihutirwa twavuganye ku bibazo vy'amagara y'abantu indero kurwanya ukudahana hamwe n'intwari ibereye mu butungane twemeje ko twiteguriye gufasha uburundi muri ivyo bisata impande zose zerekanye ko ziteguye gutera zija imbere icuka kimeze neza cane ubu ukibaza ko hari icizere gikomeye
mugabo bamwe mu mashirahamwe ahanye agateka ka zina muntu yavuze ko ubumwe bwa buraya bwiyobagije amabi atari make akorwa mu gihugu arimo ubwicanyi anshar niko yagize umukuru wa ligi iteka abivuga afatiye ku matohoza ishirahamwe ryiwe ryakoze ishirahamwe ry'iteka ryashoboye gutoza ku bantu igihumbi n'amajana ane na mirongo irindwi bishwe muri abo amajana atandatu na cumi n'icenda bagiye batorwa ibiziga hirya no hino hakaba na mirongo ibiri na bane rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane n'abandi ijana na cumi n'umunani banyurujwe amazima yongo abashika ijana na mirongo ine na batandatu bishwe n'abakorera leta n'abandi amajana icyenda mirongo itanu na batandatu bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana abafasoni nabo nyine ntibasigaye inyuma be n'abigeme kuko amajana abiri na mirongo itanu na batanu barafashwe ku nguvu bimwe twita ibya furambi aba mbere babironka nabo muri leta turabibaha kugira ngo bahindure ingendo mugabo ikibonekeza ni uko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bahi- bohindura ibi na karina tersakirano muri dhb ishyirahamwe ritohoza ku mabi akorwa mu burundi niko abibona Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, mais on assiste à une dégradation prononcée et perezida très arabandanya inquiétante.
ntasiba gusezerana surtout depuis- guhindura ibintu n'ubutungane ariko ibyo biherera ku karimi kareshe gusa hari icyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nk'uko ababarizwa igufa n'ababarirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza et la réalité, euh, comme l'illustrent euh, les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
tukivuga ku bihano umushikiranganji wa mbere gervain de rakobuca nawe yakuweko ibihano iminsi mike amaze kuja mu mabanga mashasha abanyagihugu bo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushe uburengero aho avuka babwiye ijwi rya amerika akanyamuneza bagize twe twabyakiriye neza cyane rwose biradufasha ibyo tu- ibyo turonka mu makungu bumwe bwa buraya turabushimiye kuba bwabakuyeko ibihano turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje mu ntango z'ukwa cenda niho bwanandira ko buca yaja mu mabanga uwo yasubiriye arenga iyombe bunyoni yakuwe bitunguranye cyane bisabwe n'umukuru w'igihugu bamwe mu bashinga amateka nka zeno ndaruvukanye bari muri komite y'inaribonye za sendedefdd umugambi uri ku butegetsi basabye abashinga amateka kudatakaza umwanya kubera se barundi atabasabye gutora ahubwo kwemeza uwumubera umushikiranganji wa mbere baduhaye izina ko approbation baduhaye izina kugira ngo dutore ego tujye tubigenza gute uko twobigenza nuko twemeza izina baduhaye nta taburo ikenewe nta matora akenewe turemeza dukoma amashi yego nimuvuge kimwe dukoma amashi ah Gervain de la Kobuca yemejwe n'inama nshingamateka yose harimo n'umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi agatongo rwa Saurongoye akaba n'umushingamateka yasiguye impamvu we n'abashingamateka b'umugambwe wiwe batashimye kubija kw'impaka tugeze iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishakiye mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza guca abikorera akazi mu gihe rero umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kumbure umwanya uriko uramureka kwifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashingamateka na nyengo z'amateka je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe gusa rwasa n'abashingamateka ba SNL banse kuja kwemeza abagize leta nshasha bagereranije n'umuvinyu mushasha mu rwavya rwa kera kubera atabatavuganwe n'ubutegetsi bayishizwemo naho perezida ndayishimiye atigeze atobora ngo amenyeshe icatumye yirukana umushikiranganji wa mbere arenga iyome bunyoni hari abanuganuze ko yoba yiketse ko yashaka kumukombora ivyo vyagaragariye cane cane mu majambo umukuru w'igihugu yashikiriza imbere yaho gato mu bikorane vy'umugambwe uri ku butegetsi no mu makoraniro yandi ari mu bikorwa rusangi hirya no hino mu gihugu abagwanira kuba bakuru jewe barantweza maconco yaragumutse kuri mwezi ati ntaco reka ndaguhe intara witwarira maconco aremera ati nshaka irya ntebe wicaye aragenda amwiba imbwa mwezi ati ntaco ntaguhaye none ushaka n'igihugu mwezi acafata ingingo aca- atora ingabo zija kurwanya maconco rero maconco atagira ivyo hari ico ari kuba yapfuye atabaye umwami ah maconco ntibasubiza inkota mu bwubatsi kuko bazopfa batashitse none umujenerali hari umuntu yomukaga agire kudetaga yemwe uwo muntu ni nde araza ntacyo duhangane ku izina ry'imana nzomunesha ntagire umuntu asubira kuhahamura rero naganda abwire mu burundi ntihazopfa hasubiye kuba itembagaza ry'ubutegetsi ntihazopfa hasubiye kuba ingwano yemwe na sogokuru yabivuze imana niyo cabona iyi myidogo kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi yayerekeje ku bacamanza avuga ko bazingamitse igihugu kubona abarundi bantora bakanshira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu mirongo itanu bariko bararira barizwa n'iki ubutungane mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki na cane cane uzirikana neza ico ujejwe ugaza usanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwenegihugu akarira umunyamahanga arakeneye uburundi akarira icyo gihugu ni cyahere kandi arira kubera ubutungane icyo gihugu cyitwa ngo iki yumvire ndagenda mu ikomini nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni ikibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirizwa nihaba ubona ubwicanyi buri kuburaho muri iki gihugu buterwa n'abacamanza Eh, aha muriko muravuga ngo sivyo kandi ni ya pado justice publique iri ya justice privée tugende kugira rusasuma imanza ibihumbi amajana abiri na mwashize mu mabanki urumva abantu ibihumbi amajana uno munsi bashatse bo kwicana mwumva harimwo ibatayo zingahe umuvyeyi ahitanane n'abana biwe baje kurwana kugira ngo ubutungane bwabo butungane mwumva ari abarundi bangana iki bagira bicana amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba aha nta kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu nta kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barundi urazi guhita ku- guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza wowe akarira agahwera kandi umurenganije ari wowe umurenganije kandi mwiyumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanga ntibarira busema reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta asambere generali y'abarundi miliyoni cumi na zibiri muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi icumi reka rero ko bobo bataja kuri stade ahantu bokwigwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cabo kugira ngo mwumve ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumve amarira yanje mfise abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu burundi muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntihagire umuburanira umurundi asigaye yanka emwe kugira akore proje ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka ko igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho nta mahoro na perezida ndayishimiye yatanyuzwe igihugu ciwe uyu mwaka cagiye kironka abaserukizi mu nzego zitandukanye zo mu miryango y'akarere harimwo we nyene yatorewe kurongora yase mu kiringo c'umwaka hari mu kwindwi uwundi murundi yatowe mu kibanza gikomeye nyuma y'utwara urukiko rwa yase ni joseph ntakarutimana mu kwezi kwa cumi na kabiri yashimwe kuba umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango w'uburasirazuba bwa afurika yanabaye umurundi wa mbere atwaye urwo rwego atashe ku itariki ya mirongo ibiri na kane ukwa cumi na kabiri yavuze ku kibuga c'indege ca bujumbura uko yiyumva kugira igihugu cy'uburundi kironke iteka nka rirya ibintu by'imboneka rimwe ibikorwa nk'ibi uburundi buzosubira kubirangura haciye imyaka mirongo itatu kuvuga yuko ubundi buzosubira kuraba amabanga nk'ayo gutwara rya ya nama nshingamateka haba imyaka mirongo itatu ni iteka ku gihugu cacu Burundi ko na twebwe ntitwagiye twitumwe twagiye turungitswe n'indongozi za kino gihugu tugashaka mbere yuko two twoshimira mukuru w'igihugu cacu Burundi umwe bivuye ku mutima kubona yahisemo twebwe muri benshi tumushimira kandi tumwizeza yuko tutazomutetereza tutazotetereza Uburundi n'abarundi twaje kandi no gushimira rero n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko ari nabo batureze tugiye dufise ishaka ry'uko mu gihe imyaka itanu tuzomara hariya tuzoyimara ibino bihugu turi kumwe mu karere bizovuga biti uburundi aho bwari bwo bwarongora rya nama nshingamateka twarabonye akarusho budusigiye isemo tekure cane ku buryo bavuga bati bwa bundi uburundi buratweretse koko aho natwe tuzobandaniriza dushima kandi hubatse neza ku buryo bitazobagora twifuza rero yuko namwe nk'abarundi mwodufasha tukadutera intege kugira ngo iri teka twari dutewe rizebe iteka ry'uburundi iteka ry'abarundi bose mu nama nshingamateka ya yase mu basasayo bashasha harimwo umudepite w'umugambwe senere kati kezimana yemejwe n'inama nshingamateka y'uburundi umugambwe wiwe wamukuyeko amaboko agatonda wasa vyamubabaje abura uko abikika abashinzwe amateka b'umugambwe cnr twitabiriye ibikorwa mugabo twabonye umenga harimo ibintu biteye amakenga duhitamo kutinjira bamwe barose ubutumwa ejo mu ijoro ijoro rikuze jewe agatelefone kari kangoye nabibonye mu gitondo yuko dusabwa kugenda mu bikorwa ntibatubwira ivyo bikorwa tuja gukora ivyo ari vyo turagamburuka turagenda hama tubajije ababijejwe ko botubwira ibiri ku ku rutonde rw'ivyigwa kuri uno munsi nabo batubwira ngo ntavyo bazi mu nyuma turagerageza kubabaza batubwira bati nivyo kwemeza abashingamateka bazoja mu nama nshiki- nshingamateka y'akarere k'ubuseruko bwa afurika hanyuma turabaza ati none mwotubwira urutonde rw'abaja kwemezwa batubwira yuko bidashoboka mu bisanzwe iyo abantu baja gutumwa muri ubwo butumwa batangwa n'imigambwe kuva mugambwe wacu akemezwa ibisanzwe mugabo twe tugiye kubaza amategeko icyo avuga kuko hajya ntibatogwa ku mategeko y'inama nshingamateka y'u Burundi ntibatogwa ku ibwirizwa shingiro shingiro ry'u Burundi batogwa hisunzwe amategeko y'akarere amategeko nibaza uko abitegekanya babicurikiranije uri umushinga amateka ugashaka kuja kwitoza muri iyo nisha- na- muri iyo nama nshinga amateka ubanza gutanga imihoho ntuja gutanga imihoho wamaze gutogwa urumva rero iby'i burundi ko nuko nyene ibintu ibiri hasi tubishyira hejuru ibiri hejuru tukabishyira hasi tugaca tuvuga yuko igihugu cyotera imbere gute uburundi uyu mwaka dusoje bwariyunze kandi n'igihugu kibanye cy'u rwanda byari bimaze imyaka irenga indwi birabana y'ingwe byagaragariye mu kugurura imipaka hari kuwa mirongo itatu kwa cenda uwo munsi nyene umuvugizi w'umukuru w'igihugu alain diomed nzeyimana yavyamiriye kure mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuko bitari bwemezwe ku mugaragaro hafi ukwezi nyuma yaho umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu albert shingiro yaje kwemeza ko imipaka yuguruwe ariko ashimangira icyifuzo ca leta y'uburundi co kubona kigali iyiha abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera nkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bagakubitwa intahe mu gahanga n'ubutungane bw'uburundi kurya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanyi nicyo gituma tubwiza gukora uko dushoboye kose kugira ngo dushobore kubana neza ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguru- yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terrestre n'ibindi abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzaniya abaganda n'abandi barashobora kuza i burundi ata kibazo na kimwe biteye nk'iyo umusuma aje eh, kwiba mu muryango wanyu hanyuma agaca ahungira mu rugo rukurikira urwo rugo rukurikira ntimugire imigenderanire imeze neza cyane mu gihe uwo musuma akiri muri icyo gihugu akiri muri uwo muryango bambe bamugaburira bamuryamika murumva ko bitokunda tukizera yuko icyo gihugu kibanyi kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri eh, no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu nobita yuko hubwo ara- ari abashitsi babateye ingorane babwiza kwikurako abanyagihugu bakoresha imipaka hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi vy'ibiyaga bigari vya afurika babwije urya amerika uko bavyakiriye nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye pe jewe banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona ba- bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye banyeretse aho mu maresitora ari ndafungura nta kibazo cyane cyane hariho ingo zari zarabuze aba- abagabo babo bari baragiye hakurya ku mvu zo kubura akazi bamwe bamwe batwabonye ko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza twarashobora utugori mu rwanda tugashora utumanderena mu rwanda tukaronka utudufaranga twabasha kuronka utudagara tw'abana kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka hano bakakironka nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u rwanda sayizi tuvugana abarundi twa- bagarutse ndetse twumvise tubishimiye kandi nabo baje banyotewe no kugira ngo babone n'abanyarwanda ubu rero ubwo mu mbazi ubu uyu mugabo tubonaniye aha muri iri soko gutya nka kuriya mu- niho twari tubonanye mfite ubutoto kuko ngenda ncuruza amabido nyine kuko twagiraga ngo dushake ukuntu tubona uturyo batuzaniraga hano ngo duhahirane bikanga wakinyuza bagufata ukaba uhuye n'ingorane ariko none uko bwo bafunguye umukuru w'igihugu akaba yatugiriye izo mpuwe rwose n'ahandi hose ku yindi mipaka yose bafungura abavandimwe bose bahahirane inzara igabanutse hano ikiba cy'ibishyimbo cyageze ku mafaranga igihumbi na magana atanu none se yaba aba- abarundi bambukaga twari kubona ibiryo ku buryo bworoheje ikiro cy'imyumbati kiri ku mafaranga magana atanu kandi twazaga tukigurira na makumyabiri mu gihe bagenzi bacu bazaga namusabaga ngo natwe nubwo umupaka wacu wa bweyeye nyine bweyeye na ruhororo ariyo mabaye nasabaga ko natwe yagira ikintu dukorera natwe tukabona natwe twahambukira tujya duhura n'aba hariya twebwe hariya imabaye baturuka imabaye twahahiranaga noneho twakishima kurushaho cyane ko bindi twishimye ibyo yakoze birahagije n'ibindi nta n'icyamunanira umve twabyi umve byose ntacyo atadukorera n'ibindi byose ntegereje nanjye ko nakumva avuga ati abanyabweye bo mu murenge wa bweyeye nabo bahure n'abarundi bavandimwe babo ba ruhororo baba baba ari bugufi kuko ari bo dushyikirana neza bo turaturanye neza aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro baje nyina byu- nabyumvise guhera ejo ko bafunguriwe turanezerwa pe turavuga tuti imigenderanire ubwigenze neza umve abaturage twanezerewe byaje nk'imyumbati amakara mu nyuma leta y'u Burundi yohereje intumwa zija guhimiriza impunzi zahungiye mu rwanda gutahuka zari zirongowe na Lieutenant General mu gipolisi André Ndayambaje ubutumwa dufise bw'uko leta y'u Burundi yifuza cane cane kubakura mu buhungiro barimwo kubera atamvo n'imwe yerekeye umutekano yerekeye ibikorwa by'ubutunzi yerekeye ibindi byotuma baguma hanze ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu kugira imigambi y'iterambere y'igihugu nabo nyene biteza imbere dukura umuzigo ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda umuzigo wo gufasha izo mpunzi impamvu nyinshi zatumye bahunga icyo gihe zisa n'izaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ibyo byaheze we bitamuraba yifuza ko ingorane ziwe nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye ibyo nabyo nyine tuzabishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyine zive mu nzira kuko guhunguka ni uguhunguka ushatse ariko kandi ni uguhunguka umutima uri mu nda umunyamabanga ntayegarizwa mu bushikiranganji bujejwe impunzi philippe habinshuti yemeje ubufatanye hagati y'u rwanda n'uburundi muri ico gikorwa rwanda baganije kuri experience natwe dufite tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cya mbere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu ni uko ubuyobozi bw'iki gihugu bumugaragariza yuko icyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo buri wese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo cy'ibanze niyo ntambwe ya mbere ikwiye guterwa tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi muri kambi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda hari impunzi z'abarundi hafi ibihumbi mirongo itatu n'icyenda abahaba berekanye impungenge bafise zo gutahuka ubwengengane cyo twabonye turakiye mwagenda ikintu bw'ubwicanyi twumva butakivugwa twasabye ko ubutungane buza burakora bakora ibyaye twibishe umukuru w'igihugu mu minsi avuga kwarira babanza bagende bamuhoze igihugu se yari icyubahiro umukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira reka tubasabe bajya kubaha ko muri ibibera mu ntara perezida ntabimenya hari abicwa ntabimenye mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'uburundi mumuhoze amarira kandi natwe tuzoba duhoze imana ibahezagira izo mpunzi zahunze igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'imvururu n'indyane byaturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari bavuzeho gihonyanga bwizwa nshingiro ry'uburundi n'amasezerano yarusha uyu mwaka niho ingingo urukiko rwa yase ruyobowe n'umurundi nestor kayobera rwafashe muri iyo dosiye yamenyekana mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yabikurikiye ku bw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ijwi ry'amerika rifitiye ikopi iganwa n'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera perezida petero nkurunziza w'u burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga uburundi harimwo n'ibwirizwa shingiro ni urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ease ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera perezida nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umunyamategeko diodone bashirahishize yari mu bari baritwaye muri iyo sentare yabwiye ijwi rya amerika icyari gikwiye gukorwa iyo sentare yemeje yuko umugambi uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu n'ayo mu karere igihugu cagirako ubu rero urwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abo aribo nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako iyo sentare yemeje yuko muri bibiri na cumi na gatanu umugambi uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu n'ayo mu karere muca mwumva ko haheze imyaka irenga ndwi tubwira ku kinyoma tubwira ku gikenye tugarutse hagati mu gihugu ku nshuro ya gatatu leta yankiye amashirahamwe n'abavyeyi baburiye abana mu kibimba hagati na hagati mu Burundi mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatatu kuja kwibuka babo Terence Mushano haserukira ishirahamwe yase jenoside ciri imoso rihanira inyungu z'inkewa z'abatutsi yavyiyamirije baraberetse ko hari andi mashyirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba iyo abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri akagira abo yemereye n'abo yangiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo bataba ushumita inkota mu mutima ni uko tubibona mu rw'igihugu bujejwe kunywanisha no gusubiza hamwe abarundi severe nabo wakomeje kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri no kwemeza ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu pierre claver ndayicariye mukuru wa severe uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cose ariko perezida neva n'ahava muri ubwo bwoko akaba yanaroye mu ishamba kurwana yiteguriye kumusesera amaraso yavuze ko ataragera ko ayo mahano yitwiho nyabwoko hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo ivy'irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzaka akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka ca mugakorerako Emwe, tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere ibi byaguye neza amashyirahamwe yahaniye inyungu z'inkewa z'abatutsi yakebuye iba severe ziba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki harakenewe ko haba humvikana hakaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'abarundi bose kandi hagaca hashigwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abapfasoni ibyo n'ijambo ari bantamakemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura akaboze gusa amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi turetse amakungu n'amashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu arimwo murwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazi na muntu cndh yemeje ko habaye impinduka zikomeye mu gisata co kubahiriza agateka ka kiremwa muntu Six Vinyini Muraba mukuru wa CNDH yabigarutse ko kuwa cumi kwa cumi na kabiri hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka ka zina muntu uwo munsi uhimbajwe mu gihe uburundi bwanaguye imigenderanire yabwo n'amakungu cndh irashima ko kuva amasezerano mpuzamakungu yemejwe hamaze kurangurwa ibitari bike mu bijwanye n'agateka ka zina muntu mu byaranguwe harimo amategeko yashyizweho ingingo zafashwe imigambi yashyizweho hamwe n'inzego z'igihugu zishinzwe guteza imbere agateka ka zina muntu aho twovuga nk'umugwi ushinzwe gutohoza ukuri n'ukurekuranira umugwi ujejwe iby'amatora hamwe n'umugwi ujejwe no kurwanya ihonyabwoko hamwe n'ubushikiranganji bw'agateka ka zina muntu cndh yongera kuri urwo rutonde amategeko atandukanye yashyizweho nk'irikinga rigahana urudandazwa rw'abantu itegeko rikinga amabi akorerwa abakenyezi n'ayandi cndh isabye inzego z'ubutungane kwisunga amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye no guca imanza irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu ariko amashyirahamwe atohoza ku mabi akorwa mu burundi nayo yaba y'abarundi na mpuzamakungu yemeza ko itotezwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryakomeje umurindi niba ritarushirije uko vyari mu myaka ishize mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro dusangira ijambo co kuri uyu munsi eroje buri kaneza nakibateguriye ndabifurije umwaka mwiza mu banyu no mu vyanyu uwuza ntuzobasange aho uwabasize twibukanye ko akaryoshe atawukanka kereka kabuze nayo kuramba bitangwa na rurema tubimusabe naho ubutaha turagushimiye eroje wirikaneza ku kiganiro utugejejeho namwe nshuti mwatwumvise mwese nongere mbashimire mbifurize umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'ubuzima bwiza hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi murakarama